Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كوجمتوتا dhaggeeffattoota raadiyoo Nuura Alhudaa Alhamdulillah gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa arbaa qabannee istiidiyoo seennee jirra. Qophiileen sagantaa har'aa keessatti isiniif dhiyeessinuu qophii gaachana Islaamaa jaarmaa bultiitii fi barnoota qidaa qulqulluuti. Jalqaba irratti odeeffannoo abbaas nu dhageessisuu ni galla. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u.
Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkam nageen keessan badhaadha hordoftoota miidiyaa Nuural Hudaa gabaasa odeeffannoo diisambar 26 barkum 2018 sanii dhiyeessaa namni sanii dhiyeessuun lennaa Abbaas Minal Islaam. Odeeffannoon keenya jalqabaa viidiyoo magaalaa shaashamanneetti maanguddoo reebaman mul'isu kan miidiyaa hawaasaa irratti lakkifame hojii lamdur raawwatame ta'uu ibsame. Guyyaa kaleessaa viidiyoo maanguddoon yeroo dargaggootaan reebaman mul'isu miidiyaalee hawaasaa irratti lakkifamu hordofuun uummanni aarii cimaa kan ibsataa turee fi qaamonni tokko tokko immoo akka walitti bu'iinsa siyaasaatti gabaasaa turan. Haa ta'u malee viidiyoon sun muudannoo hojii lamdur muudatee fi kan siyaasa wal hin qabanne ta'uu bulchiinsi magaalaa shaashamannee ibse. Kantiibaan magaalaa shaashamannee obbo Aadam Kamaal waldhabbii qaamota lamaan waltajjii majlisaa hojii lamdur waamamee ture waltajjiin haa geggeeffamuu fi hin geggeeffamu jedhu jidduutti muudatee turetti viidiyoo waraabamee fi rakkoon tur yeroo massaan kan qaamonni mootummaa jidduu seenuun furmaata argate ta'uu ibsi. Dargaggoon yeroo sanitti gochicha raawwatanis to'annaa seeraa jala oolfamanii kan qoratamaa jiran ta'uus gabaafameera.
Qaamoleen muraasni yeroo ji'a lamaan dura wal arganii magaalaa kanarratti waltajjii waame jedhanii waltajjii dhimma majlisaa anatu bakka bu'e jedhu siimiin waltajjii waame jira. Qaamni biraa immoo waltajjiin kun adeemsifamuu qabu kan jedhu jira. kanarraa ka'ee yeroo sanitti qaama poolisii fi nageenya kennu wajjin taane barbaachisu waltajjiin kun jennee dhoorgineerra. Isaa kana dhoorgineerra kuni kan ka'e ji'a lamaan irraati. Kana kaasanii waltajjichi erga dhoorkamee booda waltajjiin guyyaa lama booda akka dhoorkamu kan walii galame guyyaa waltajjii kanatti waltajjiin waamuudhaaf namoonni muraasni waamaman. Akki waltajjiin itti waamame taane isaa rakkoo qaba ture. Kana booda waltajjiin raawwatee yoo waltajjiidhaaf walitti dhufan waltajjii dhaabaa hin dhaabnuu ba'aa hin baanu irratti dubbiin uumame. intention biraa wanta tokko inni achi keessa jiru jiru. Isarraas ka'ee namoonni muraasni waliin bu'aniidha. Waliin bu'anii immoo guyyuma san deeqaa sanarraa ka'ee immoo dhimma isaa hordofnee nu teekoo arguuneerra. Teennee namoota dhahaman illee gariin namni illee du'e jedhee odeessa. Kun riilii argama diinaati. Diina uummatummaatu jechuudha kan Oromummaa bira dabalee. Maaliif waan hin jirre akka miidiyaa yoo ta'e miidiyaa akkasii miti kan hojjetu. Tokko dhugaa yeroo dubbata malee waan soba ta'e waan yeroo irra dabre har'a dubbii taasisuun hin danda'amu. Yeroo sana erga jara sana dubbifne booda warra qaama lamootaa illee waliin dubbannee mari'annee isaanuu jaarsummaa qabatanii jaarsummaan taa'anii mari'atanii araaramanii wal dhungatanii waliin bu'anii fixatanii gosaan fixatanii jaarsaan fixatanii amantaan fixatanii walii galanii addaan deemu. Kuni ka ta'e ji'a dura.
Rakkoo lixa Oromiyaa keessatti dhiyeenna mudatee namoonni 41 ajjeefamuu ibsame. Hoogganaan poolisii Oromiyaa Komishinar Alamaayyoo Ijjiguu ibsi miidiyaaleef kenneen akka jedhetti namoota ajjeefaman jidduu kudha lama miseensota poolisii Oromiyaa 27 namoota nagayaa yoo ta'an lama immoo qondaaltota mootummaa ta'uu himu. Dabalataanis poolisoonni 72 fi namoonni nagayaa 22 immoo kan madaa'an ta'uu ibsi. Akka Komishinar Alamaayyoo jedhetti gochi seeraa alaa lixa Oromiyaatti mudate jidduu qawween kilaashii 2000 fi 70 waajjiraalee poolisootaa keessaa kan saamame yoo ta'u baankii fi waajjiraaleen mootummaa keessaa birriin miliyoona 3 saamameera. Gareen shanii jedhamuun beekamu caasaalee mootummaa diiguun caasa ofiitiin bakka buusuunis eegalameeraas jedhe. Komishinarichi ibsisaa irratti hidhattoon qallam wallaggaa wallaggaa lixaa barbaree gujii fi kuyyuu keessatti poolisoota oromiyaa ajjeesan miseensota aba'oo shanii ta'uu ragaa qabatama qabnaa jedhe. Odeeffannoo ol qabatee namoota maqaa garee abbaa torbee jedhamu gaafatuun oromiyaa iddoo adda addaatti hoggansa mootummaa fi namoota biroo ajjeesuu fi ajjeesisuu irratti bobba'an jidduu kudha shan to'annaa jala kan oolfaman ta'us gabaasni biiroo dhimmoota koominikeeshinii oromiyaa irraa argamne addeessa. namoonni malaammaltummaa shakkaman 75 to'annaa seeraa jala ooluu isaanii koomishinarri farra malaammaltummaa oromiyaa beeksise koomishinarri koomishinii farra malaammaltummaa oromiyaa obbo abbabaa kabbadaa ibsa guyyaa kaleessaa miidiyaaleef kenneen qorannoo koomishinichi damee isaa sagal irratti gaggeessaa tureen namoonni yakka malaammaltummaa shakkaman 75 to'annaa seeraa jala ooluu isaanii beeksise.
galmeewwan qorannaa keenya irra jiran hedduu keessaati torbee kana keessa galmeewwan kudhan irratti namoota torbaatamii shan to'annaa jala oolchine hojiin ittaanu hojjetamaa jira. Miidhaan walumaa gala qaqqabe jedhamee ilaalamu miliyoona torbaatamii tokko oledha.
Shakkamtoota kanneen keessaa Daayirektar Olaanaa fi Koree Manaajimentii Ol'aanaa Waldaa Liqiif Qusannaa Oromiyaa, Obbo Tashooma Laggasaa, Obbo Tashooma Kabbadaa, Addee Maskaram Dabbabaa, Daayirektar Olaanaa fi Koree Manaajimentii Ejensii Bittaa Oromiyaa kan turee fi yeroo ammaa hoggansa olaanaa naannoo kan ta'e Obbo Muhammad Qaasiim, Obbo Indaalkaachoo Balaachoo, Obbo Yilmaa Dheeressaa, Daayirektara Olaanaa Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa kan ture Obbo Abdoo Galatoofaa ta'us gabaafameera. kana malees itti aanaa hoogganaa biiroo misooma magaalaa fi manneen oromiyaa ka turee fi yeroo ammaa hojii gaggeessaa industiriyaal paarkii boolee lammii ka ta'e obbo mangistuu raggaasaa kantiibaa magaalaa shaashamannee kan ture obbo fayyisaa raggaasaa itti aanaa kantiibaa kan ture obbo abdoo gabayyoo hojii gaggeessaa kan ture obbo gammadaa badhaasoo to'annaa jala oolaniiru. godin jimmaatti bulchaa aanaa manchoo obbo faantaa baqqalaa fi shakkamtoonni yakka malaammaltummaan himataman walumaa galatti namoonni 45 to'annaa seeraa jal kan oolan ta'us biiroon dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa gabaaseera eertiraan daangaa zaalambassaa deebistee kan cufte ta'uu gabaafame waliigaltee nagaa Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti mallatteeffame hordofuun biyyoonni lamaan ji'oota muraasa dura daangaa waggaa 20 oliif cufamee turan banuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee mootummaan Eertiraa guyyaa kaleessarraa jalqabee daangaa Zaalambassaa jedhamu kan cufu yoo ta'u daangaa gama Asabii fi kanneen biroo irrattis to'annaa cimaa kan godhaa jiru ta'uun beekamee jira. Namoota Itoophiyaarraa gara Eertiraa seenuu barbaadaniif qajeelfamni kan ba'e yoo ta'u qajeelfama kanneen jidduu tokko namni gara eertiraa imaluu barbaadu hundi mootummaa federaalaarraa hayyama addaa baafachuu qaba kan jedhu keessatti argama. torbee darbe keessa qondaalli ol'aanaan eertiraa tokko magaalaa asmaraa keessatti rasaasaan eegaa rukutamee booda mootummaan biyyattii waraana daangaa irraa kaasee ture deebisee qubachiisee kan jiru ta'uu gabaafameera. haleellaa israa'el buufata waraana suuriyaa irratti raawwattee loltoonni suuriyaa sadii madaa'uun gabaafame. xiyyaaronni waraana israa'el ja'a halkan kaleessaa daangaa lubnaan seenuun gara buufata waraana suuriyaa magaalaa damashq cinaatti argamutti bombiiwwan 17 kan darban yoo ta'u humni ittisa qilleensa suuriyaa bombiiwwan 14 ol qilleensa irratti kan fashaleessa ta'uu gabaafame haa ta'u malee bombiin lama kuusaa meeshaa waraan suuriyaa rukutuun loltoonni mootummaa sadii kan madaa'an ta'uu beekamee jira. raashiyaan haleellaa israa'el kan kan balaaleffatte yoo ta'u ministeerri ittisa raashiyaa ibsa baaseen akka jedhetti xiyyaaronni waraana israa'el haleellaa suuriyaa keessatti raawwataniin xiyyaarota siviilii lama ummata fe'atanii imalaa turan balaa hamaa keessa galchanii turan jechuu yakke dubbi himaan ministeera ittisa raashiyaa igor konaashenkoov ibsa kenneen to'attoonni qilleensa suuriyaa xiyyaarota lamaan daandii imala isaaniirraa jijjiirsisuun balaa kan irraa kan baraaran ta'uu hima. israa'el sebtembar dabra leellaa suuriyaa keessatti raawwatteen xiyyaara raashiyaa tokko eegaa rukutame booda raashiyaan ittisa misaa'elaa s-300 jedhamuun suuriyaa kennuun isii ni yaadatama dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon guyyaa irraatii qabnu kanumaa qophiiwwan keenya kaafan waliin turte gaarii qabaadha.
hayyee obboleessa keenya abbaas odeeffannoo nuuf dhiheesseef galata guddaa argadhu. Rabbiin sirraa haa jaalatu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma gama qophii jalqabaatti tarkaanfanna. Qophiin jalqaba irratti isiniif dhiyaatu qophii jaarmee bultii Islaamaati. Sabtii dabree sagantaa soora qalbii qophii dhaddacha jaalalaa irratti abbootiin dhimmaa iyyannoo isaanii dhiheeffatanii jiru. Sheekni keenya Sheek Muhammad Waadoo iyyannoo isaanii irratti hundaa'uun hukumee irratti kennu. Murtii dhaddacha jaalalaa dhageeffannee walitti deebina. Turtiin keessan ammaas nu wajjin haa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa Warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
dhaddacha jaalalaa Iyyannoo jaalalaa Iyyannoo jaalalaa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أقفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله فر ربي كنياتين ور خيري كيس أولي خيري كيس أبو رب نواتا سجاجارا سجنتا تنيا سجنتا ددت جلالاتي ولتدمني تجرح سنرى waan jettu gaafattuun takka an jaarsa kiyyanin jaaladha akkaan jaaladha maqaa isaa malee maqaa biroo itti baafadheetin isa yaama inni ammoo maqaa jaalalaa maqaa kophaadhaa ka akka an godheessan naaf hin godhu maqaa akkasii naaf hin goone akkana jetti duuba inumaawu maquma warri kiyyaa ittiin nayaamu saniinuu nayyaamu furmaata barbaadaa jetti gabaabdutti waan jennu duuba namni wal dhaba aadaa wal dhabdi qobsimtu wal dhabdi naannawa garitti yookaan namni gariin jaartii isaa tana maqaa jaalalaatiin yaamuu aduutiyya jee shittootiyya jee waan adda addaa maqaa adda addaatiin yaamuu ni qaanfata habiibtitiyya jedhee yaamuun isa qaanfachiisa qaanfachuun isaa ni mala yookaan wama kanaa'uu beekuu dhabuun isaa ni mala. akkuma isin hundinuu beektan warroonni keenya abboonni keenya ayyoonni keenya warri dur maqootii akkanaa kana itti dalagataadhaan hin turre ebaliyyoo ebalitti waan akkanaan beekan jechuudha jamuu jamiyyee faaxee faaxish faaxuum kanan beekan balinumaa'u intalo maquma isiituu dhiisee intaloo malee kan yaamne jira intalaa malee kan yaamne jira isiinis maqaan hin yaamtu maal jettan koottaa maquma isaatu lagatte jechuudha duuba. nama haala akkasii qabu ta'uun isaanii mala yookaan amma waan kana hin beekne ta'uun isaanii mala kanaaf furmaanni guddaan sibira jira barsiifadhu akkana jaaladha akkana je'i na yaami je'i maqaa tokko filadhu harka kaa'i nama waa irraanfatanii yaadachiisan kan wallaallee ni barsiisan kuni mushkilaa guddaa sitti hin ta'in waan jireenya keessii qaceelcheen waan jiruun ta'isan waajibni ati isarraa qabdu dirqamni isarraa ati qabdu siif argameen kana laafamatti ilaalii waan idaasatti ilaali haala saniin jiruu kee ofadhuun siin ja'a. Gaafa ta'an lammeessituudha waan jedhu jaartiin tiyya qaalii nan gootu iyyaa qaalii nan gootu. Waan jennu duuba aslitti intalli qaalii naman goone rabbii wallolte. Naashisaa jedhamti. Rabbii guddaadhaan wallolte jechuudha. Seera rabbii kallafte. Hadiisa nabii kallafte. Jaartiin jaarsa qaalii godhuu keessatti hoonka gahuudhaaf maal jee nabiin osoo qibaaba yookaan eelee irra jiraatilleedha eelee tolchu jiraatilleedha haa itti dhuftu je yeroo inni yaame jechuudha ibiddatu amma naa qabate okkotee distitu irra jira kan akka sababaan godhanne jechuudha naam kabajaa guddaa isaa godhuu qabdi osoo namni namaa sujuuda bu'uun ka jiraatu taate sila lasajadati ilmar'atu lizawjihaa je nabiin alayhi salaatu wasalaam silaa jaartitu jaarsaaf sujuuda bu'aayya allahu akbar jedhanii bika sujuuda bu'an san maqaa jaarsa isii dhooytee ahmad akubar jettee sila garuu haalli sun dhoowwa'a eenyuufillee sujuuda bu'uun hin ta'u kuni maal agarsiisa akkaan qaalii xaa'a isaa hayyama qaalii isaa godhuu amrii isaa murtii isaa jala deemu kan agarsiisaa jechuu diduu hin qabdu isaaf ammoo maa waan dhaamnu asabra obsa obsan malee garuu hin gayan obsaan silga goromsaa dhugaa jedhan وبشر الصابرين ورا أبس جمتشيس يا ربين أبسي لا يأتي إلا بالخير فرمات أما ليسي في الدفو والنتي كيست أبسوك أبدو أمو يوا واجبا وان دركما كيسين دلقو ددو تاتي سن أبسا سنا جمسيسو واو واجبا تأي وان دركما تأين وايوها في إسنين بل ليسنه كاوما إسنين واني هما قدان تكون بني يوتي أبسي ilmi namaa guutuun hin jiru atillee waan balleeysitu hedduma qabda irra walii dabra akkasi jiraadha yoo wanni waajibaa wanni gurguddaan kabadu taate waan san keessatti qaalii kas hin goone taate waajiba rabbiitiif waajiba namaattu jira yoo kan salaanni taate obsuun qabdu hiikus irra jira na'am yoo haqa namaa fudhattu taate haqa namaa fudhattee deebisuu diddu taate kuni obsan itti qabaachuun qabdu li'annahu ganda keettu badu jira hiikutu furmaata ta'a jechuudha hiikaa kana rabbiin wanni lafa kaa'eef furmaata nama rakkatee akka ta'uuf ka cinqame yoo silaa eega fuute hiikuun hin jiru ka jedhamu taate akkam taata hattuufa taate taganamuu namaa wal si ficciisu taate ee hiikaan furmata nama rakkateeti akki asii ati isii tana wajjin itti jiraachuu qabdu akka rabbiin jedhe faciduuhunna taraa duraanii gorsita haala bareedaadhaan gorsita yoo gorsa sirraa qeebalte qeebalte yoo qeebaluu baatte ammoo fahjuruuhunna fil madaajici oodaanii jedhe bikka ciisaa keessatti qunnamtii qaama saalaa irraa fagaatta yeroodhaaf torbaan tokko ta'e lama ta'e ji'a ta'e hanga isiin badiisan sirreessitutti sanii yoo sirraa baatte illee ammoo firaasha keessatti isiin ooduun haga fedhe yoo guddate ji'a afur bira dabruu hin qabu dhowwa achi ol dabarsuun hin ta'u yoo san bira ka dabarsitu taate hiikuu qabda akirri isaa ji'a afur ta'uudha qaba san bira dabruu hin qabu yoo gartee san bira ka dabarsitu taate itti gaafatamta yoo odiinsa saniin ka sirrooytu taate sirrooyte firaasha keeysatti ati irraa fagaatu oodu jechuun isi dubbisuu diduu osoo hin ta'in walqunnamtii qaama saalaa keessatti irraa fagaatta yoo saniin sirrooyte sirrooyte yoo sirraa baatte wadribuuhunna jee rabbi subxaana wata'aalaa dhawaan taraa sadeesitu irratti dhufa sadeesitu irratti ni gorsita ni oddaan firaasha keeysatti yoo san hundaan qaceeluu baatte sadeesitu irratti tumaatu dhufa jechuu tumaan tun ta'u akkam taa booksiidhaan dhoyte salaasaa xirsiisi keessaa yaasa jettu ta'uun qabdu jechuu ta soddomman lafaasi guurrachiisa jettu sanii miti ضربا غير مبرح جاء نبينا عليه الصلاة والسلام لو ينسى لفين بق أيسن كلفين شبسن كفون بق أيسن لو ينسى أكسيتي كلاوان جيتشو مالي أكنما عدوي لوت دينك يتلاتك يتمتي هنتم تجيتشو يو سنين كجيلو باتي كم قدن أبسو وان إرتي أبسون دندأم يوتات قد ديسو وان إرتي أبسون دندأم يوتات yoo nama cibaadaa rabbii waajiba rabbii balleeysu taate irratti obsuun hin danda'amu furmaanni isii gadhiisu jechuudha shari'aa nabii keeysa furmaan hin dhabamu naam gaafataan sadeessituudha waan jedhu jaartii tiyya tanaan duratti heerumte ani fuudhe an ammoo isiin duratti hin fuune qalbii tana ganna dhaabbachuu didee jedhe gaafa duraa yeroo fuutu san hin beeyne moo akka isin nama biraa heerumte mubeeyteetuma gaafsan qalbiin ziqii si qabaattee amma ziqii dhabde moo san simatu beeka akka hundattuu waan jennu furmaata shari'aa keeysa barbaaduun kee kun hedduu nama gammachiisa shari'aan teenya furmaata waayyuufuun dhabdu dhuga waan sin jennu duuba intala takkatu ni bareeddiimi isii laalanii lafan laalan akka ummanni keenya jiru gurbaan ni bushaawaa miti buqqataa fakkaataa jennu fakkeenyaaf yookaan gararra intalli ni bareeddi gurbaan ni fokkata waan jette intalli tun abshir jetteen ana wa anta fil janna anaafatti warra janna taati abshir jetteen duuba jaarsa ofiitiin maalitti beeyta maaltu si beeksise maa akkana jettaa jeen jaarsi waan jetteen duuba mee dhageeffadhu ani bareedduun tun an bareedduun si'ii fokkataa kana ka gartee nyaata biratti nyaanne kana si argadhee si'ii kana qunnamee ati jaarsa kiyya taate obseesi waliin jiraadheeyya atilleen anaa bareedduu tana argattee rabbi galatoonfatte yaa allah ka intala akkanaa na qunnamte jette assaabiru washaakiru fil jannaa jetteen namni rabbi galatoonfateefi ka obsilleen warra janna taate jetteen waan sin jennu duuba isbir walaka aljanna ihtasib cala allah rabbi irratti lakkaawadhu obsi ni argatta galata warra obse innamaa yuwaffa assaabiruuna ajrahum bigayri hisaab isima akkasiisan waliin jiraachuu sawaba rabbi irratti lakkaawwadhu isii harka hin qabne wajjin jiraachuu isii miila hin qabne wajjin jiraachuu isii ija hin qabne wajjin jiraachuu galata rabbi irratti lakkaawwadhu raayitiin halkanii guyyaa sii deemti rabbi biratti eegsin argattu biidnillaah yoo niyyaa kee tolfatte na'am nama tokko nama dardaraa garre galee meeshaa dhiqa ka jedhu maal jaartiin ta'e hin dhiitu jenneen waan jedhe duuba jaartiin tiyya laamshoodha bar jedhe harkaa miililleen duuba maa isii fuute jennaan yoo rabbummaan kiyya rahmata naa godhe sababa isiitiif je'ee fuudhee jedhe dhiira akkanatti ibaadaa dalagattu jira karaa namni hin beeyne warra akkasiiti irraa ta'e na'am armallaan yookaa gursummeettiin bikka faayidaa namaa qabdutti shari'aan islaamaa irraa nu dubbattee jirti bikka faayidaa itti namaa qabdu qabdi jaabir armallaa fuudhe waan jedhe abbaan kiyya dubra sagal dhiisee biraa deeme biraa du'e dubra san akkanaa tajaajiltuuf fuudhee je yoo silaa dubra akka isii itti fuudhe waliin ta'an tuunis ijoollee tuunis ijoollee ijoollee waliin taatu jechuudha nabiyyiin keenya beerran akka jiruun armalloota yookaan gursummeetti dhafuudhe aishaa malee is biroo lakal jennaa siin jennaa sagantaan keenya suma irratti dhaabbata rabbii waan baraniin waa fahamsiisutti nu adalasiisu jazaakum allahu khayran wa ahsan ilaykum wajacala aljannata alfirdoosa ma'waakum assalaamu alaykum warahmatu llahi wabarakaatuh maca assalaamin alliqaa هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa sheek muhammad waadoo rabbiin isin irraa haa jaalatuu beekumsa irraan beekumsa isinii haa dabalu isiniin jenna iyyattoonni iyyannoo dhiheeffattaniis murtii isiniif kenname irraa gammaddanii furmaata gaariis argattanii jirtan jennee abdii qabna ammas gama qophii itti aantutti ceena qophiin itti aantuu qophii gaachana islaamaati gaachana jajjabaa ofiin itti fannu
gaachana islaamaa sagantaa kana keessatti gaaffilee diddaa musliimaa yeroo hedduu irra deddeebi'anii gaafachuudhaan musliimoota ittiin dhamaasuu fedhaniif deebii quubsaa hayyoonni islaamaa deebisan afaan oromootti hiiknee isiniif dhiheessina gaachana islaamaa gaachana jajjabaa ofiin itti fannu karaa lafaa ilmi waliin barsiifannu.
No question.
amma gaafii maayikii gara bitaatti argamurraa fuuna.
My name is Prem Advani. I am maqaan kiyya pireem adwaanii naan jedhan niwudillee irraa dhufe namsooran ba'e an muslimallee miti gaafiin kiyya islaamummaan dur sadarkaa haalaan bareedaa ture ammallee haalumasuuniin kabajamaa ta'ee itti fufuu qaba kanaaf ammoo akka yaadutti iddoowwan bu'uura islaamummaa ta'an kan akka madrasaa masjiidaaf kanneen kan fakkaatan irraa kaasee musliimoonni iftoominaan waan dalagan osoo ibsanii akkasumas nama hundaaf osoo banaa godhanii natti tola kun ammoo namoonni biroo waan raawwatamaa jiru akka beekan isaan gargaara dhugaan yeroo hunda iftoomuu qaba aheeknikiyye iftoominni jiraachuu qabaa kan jedhudha The galatoom truth should be uh, transparent. My, my, my name is Transparency. Thank you. Somebody asked a very good question. Before you answer the question, obboleessa gaafii gaarii gaafate gaafii isaa deebisuun duratti gaafii obboleettiin teenya isa dura gaafatte irratti xiqqoo dabaluun barbaada isin gaafiilee hanga sadii gaafattee turte gaafiin isii kun waan intalti jetan xumuraa nashiidaan jette na yaadachiise nashiidaan sun waa'ee nabi muhammadin ittiin dubbatin jedha nageenyi rabbi isaan irraa jiraatu qindeessaan sagantaatis yaaboo jechoota isin dubbatte irratti xiyyeeffannaa godhinaan jedhe waan isin jettee yoo qalbiin dhaggeeffattan waa'ee siiraa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbatte sunis yeroo tokko nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam osoo karaa deemaa jiran dubartii wayiitiin walitti dhufan dubartiin tun waa'ee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hammeenyi dubbachuu jalqabdi sunis yeroo tokko nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam osoo karaa deemaa jiran dubartii wayiitiin walitti dhufan dubartiin tun waa'ee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hammeenyi dubbachuu jalqabdi nabiyyiin kun nama hamaadha waa'ee isaan natti himin jette dubartiin tun osoo isaan hin beekin waa'ee isaan itti himaa jirti dubartiin tun nama haaraa argite kanaan nabi muhammad nama hamaadha waan inni dubbatu hin dhaggeeffatin inni walitti dhufeenya hawaasaa jeeqaa inni waa'ee rabbii tokkichaa qofa barsiisaa jettee haasofte sun waan intalti xiyya nashidaa san keessatti nu ibsiti dubartiin sun booda irratti ati garuu nama gaariidha jetteen garuu wanti inni ansi akeekkachiisu waan namichi muhammad jaamusuun sitti himu hin dhaggeeffatin inni gogaadha kanarraa rabbitti maganfanna inni nama hamaadha kanarraa rabbitti maganfanna jetteen akkasumas wantoota biraatis dubbatte haa ta'u malee ati nama gaariidha ati arjaa namaati jaalataa namaati yaaba maqaa keetii himuu ni dandeessaa jettee gaafatte eega deebii dhageesse booda dhiifa manaa godhi maal jette anaaf surri hin jirre immoo maqaan kee muhammadii eega jettee adda baafatteen booda ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullaa jette dubartiin karaa deemaa jirtu sun namni sun nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'uu isaa eega beekteen booda wanti amma dura dhagahaa ture waan namoonni jallisanii natti himaa turan jechuun namni kun nama gaariidha jettee yeruma san islaamaa qabatte kanaaf obboleettiin teenyaas wayita irra deddeebitee gaafii garagaraa kaaftu intala xiyyetan siiraa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nashiidaan nuu dhiyeessitee na yaadachiifte dubartiin sun dura islaamummaa qeeqaa turte nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qeeqaa turte garuu takka dhugaa arginaan shahaadaa qabattee islaamummaatti seente insha allah obboleettiin teenyaas shahaadaa ni jetti rabbi onnee isii akka banuuf isa kadhadha and I really ask Allah subhanahu wa ta'ala to open a heart. Our dear brother here asked a very good question.
obboleessa keenya gaafii gaarii gaafate islaamummaan duraan sadarkaa bareedaa irra akka ture amanee jira garuu amma iftoominni jiraachuu qaba jee keessattuu madarsaa keessatti jee eenyutu jiraatuun qabu jee ani dubbii tanarratti si waliin jira anguutuma anguututti dubbii tanarratti si waliin jira namni iftoominni jiraatuun qabu jee eenyu an namoonni musliman ta'in dhufanii madarsaa kanatti akka baratan barbaada obboleessa an miidiyaaleen dhimma madarsaa irratti waan haasawan niin beeka miidiyaaleen wayita gabaasan madarasaan mana barumsa shororkeessitootaati jedhan obboleessa tana miidiyaatu jee sii miti akka afaan arabaatti madarasaa jechuun iddoo darsii jechuudha akka yuunivarsiitii jechuudha mana barumsaa jiwaame kolleejii jiwaame yookaan yuunivarsiitii jiwaame garuu miidiyaan haala addaatiin waa'ee madarsaa gabaasa yoo madarsaa seentee shororkeessaa taata jaan kun fakkii miidiyaan bocu sii miti awwanti gaafachuu barbaadu namni ilma namaa hedduu fixuun sadarkaa duraarra jiru hitler inni madarsaa kamitti barate madarsaa kami? Which madrasa? Which madrasa he went to? Madarsaa kami? Waan maafii ajaa'amu beektaa? Isaan warra Itaalii irraa kaasee addunyaa guutuu keessa hashisha adda addaa olii gatuuf. Warra hashisha daldaalu kana warra gurguddaa ja'aman kan amma mana hidhaa jiran dhayixee waa'ee isaanii osoo qoratte san keessaa nama meeqaatu madarsaa dhaqe sin fakkaata? Meeqa? Xiqqoo? Xiqqoo sunuu tarii yoo parsantii lama ta'e hedduun isaanii warra yuunivarsiitii seenanii baratan. Yuunivarsiitii kam? Yuunivarsiitii ammayyaa mana barumsaa fi kolleejjiitti warra baratan. Kanaafuu ammanni barumsaa cufamuu qaba jechuu qaba. Kolleejiin barsiisotaa BA, BCom, BSc cufaa jechuu hin danda'u? Hin danda'u. Sababni isaa anu mana barumsaa kanneen ittiin baradhe. Manni barumsaa kunniin hashisha daldaluu qabdan jaaniin barsiisne. Faallaa biyyateetii deemuu qabda jaaniin barsiisne. Warri kun mana barumsaa sanitti baratanii jiru ta'a. haa ta'u malee isaan warra mana barumsaa san keessatti barate keessaa uummataa maal kanaafuu hitlerillee mana barumsaa ammayyaatti baratee jirata manni barumsaa inni itti barate sun yahudoota miiliyoona jaajjeessuu qabda jedhee isan barsiisa kunniin irraa hamaa namaati hawaasa keessatti biyya tana keessatti waggaa waggaan namoonni kumaatamaan lakkaa'aman madarsaa keessaa eebbifamanii bahuu isaanii beektu nadwaarraa dayubaandirraa kanneen kumaatamaan lakkaa'amantu baha eegasuu namoonni kunniin hundi nama ajjeessu jettanii yaaddu lakki miidiyaatu fakkiisan nuuf bocaa jira kanarratti hundaa'uun qaamni mootummaa bara dabree gara naduwaa dhaqee ture yaadame naduwaa dhaqanii qorannoo gaggeessan maal qoratan almiyaa naduu rahimullaa hayyee kottaati qoradha jeen maal argatarre humaa laala tarii yeroo dheeraa keessatti al tokko dhibba keessaa akka carraa tokko kuma dhibba keessaa nama tokko miiliyoona keessaa nama tokko arguu dandeessan tarii namni tokko eega madarsaa keessatti barateen booda karaa irraa maqu mala san jechuun madarasaan waan sanni barsiise jechuu miti haa ta'u malee namoota mana barumsa ammayyaatti kolleejjiitti yuunivarsiitiitti baratanii bakka digirii BA BCom injiinariing dooktoreetiin itti kennamurraa warra bahantu parsantii hedduun dalagaa fokkotaa fi hamtuu irratti hirmaata. Kanaafuu obboleessa iftoominaan wal qabatee anilleen sin deeggara. Madarsaan tokkolleen kan dhuftee ilaaluun dandeessu ijuun jiraatu. Barumsa keenya nama hundaaf banaadha. Mana barumsaa keenyatti maasha Allah amantiilee wal bira qabu barsiisa. Barattoonni kiyya kan mana barumsaa kiyyatti baratan waa'ee hinduuzimii hanga hinduun avareejiin yookaan jiddu jireessi beeku caalaa beeku. waa'ee kiristaanummaa hanga kiristaanni avareejiin beeku caalaa beeku waa'ee islaamummaattis hanga musliimoonni avareejiin beekan caalaa beeku sababni isaa nuti hundaafuu xiyyeeffannaa walqixa kennina kanaafuu iftoominaan wal qabate anis siin walii gala si waliin jira namni tokkolleen kan dhuftee qorachuu hin dandeessu hin jiru kottu garuu qeequuf hin dhufin ilaalchasummaa waan negatiif qabattee hin dhufin qalbii teebaniiti kottu tarii achitti qajeelummaa argachuu keetuun beektu dhugaa argachuu dandeessa hayyoo obboleessa.
Wanni an jechuu barbaade yookaan immoo iftoomin jechuun ki namoonni muslim hin ta'in dhufanii akka baratanii fi dhugaa jirtu ofumaa akka argan jajjabeessitanii jirtu sun namoonni akka shakkii hin qabaanne isaan godhaa namoonni al jiran hamtuutu achi keessa raawwatamuu jiraa jedhanii yaadu garuu achi keessatti waan gaariitu gaggeeffama kanaaf if ta'uu qabaa jedhe.
Brother asked a very good question.
obboleessi waan gaarii gaafate namoonni musliman ta'in dhufanii akka barataniif banaa godhuu qabdu jedhe obboleessa carraa duraasii fi ilmaan keetiif kenna garaa irreeffa kottu waamicha duraasiif godha argitanii islaamic research foundation mana kitaabaa qaba yoo xiqqaate manneen kitaabaa indiyaa keessa jiran keessaa kitaabban amantii garagaraa qabaachuudhaan manni kitaaba badhaadhee yoo jiraate keenya kana nuti macaafa baayibil garagaraa kan gosa dhibba lama ta'u qabna maxxansa macaafaa kan garagaraa shantam qabna hiikaa badwood giitaa qofa kan shantamii ol ta'u qabna hiikaa veedaa hedduu qabna hiikaa rigveed yajurveed atarvaaveed ni qabna tarii kitaabban kanneen manneen kitaaba mootummaa keessatti hin argitu ta'a tarii mana barumsaa keessan keessatti hin argitu ta'a nuti ni jajjabeessina qoradhaatii gara dhugaa kottaa waa'ee namoota biroo dhiisa anafeerraa duraasii fi ijoollee teetiif kennee jira tikeeta xayyaaraatiin si qabala tola baratta. garaa irree foqottu harka bannees simanna qoradhu yoo san insha Allah waliin taanee dhugaa arganna maayikiraafoonitti dhiyaadhu I wish to thank you that you have yaadan sii dhiyees karaa sirriin naa hubachuu kan keetiif si galateeffatu barbaada akkasuma malee carraa naaf kennamellee ni fuudha
sun gaariidha insha Allah artiikilsi erga
Ifaan golgolooyne ka dukkanamooyu Ilaahin nuuf ibse ka hunda dandayu Akka dharre cabdee dhugaan ifabbayu Nuuran hudaan ife rabbiin nuuf haa
maashaa allah hayyuu keenya guddaa dooktor zaakir naayik rabbiin beekumsa irraan beekumsa dachaa dachaan dabalee si haa kennu bakkuma jirtutti si haa teessus hin jennu dhageeffattoota keenya kabajamoo qophiin tun hin goolabamnee torbaan itti fufti inshaa allah obboleewwan qophii tana gama afaan oromootti nu hiiktanis galata guddaa argadhaa isiniin jenna qophiilee teenya irraa bohaartanii barumsa guddoos akka argachuu jirtan abdii qabna amma kan itti aanuu barnoota aqidaa qulqulluuti ustaaz huseen soraa booranaa wajjin turtii gaarii دين إسلام أرغن وانجالا فضل رب العلا دين إسلام أرغن وانجالا فضل رب العلا باسمك الكريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله رب العرش العظيم يا الله نبو فردو صراطك المستقيم داندي سكجلا الإسلام أرقني وانجالا فضلي رب العلا صلوات الله يا الله وسلام الله يا الله وبارك عليه يا الله محمد خير خلق الله صاحب الرسالة الإسلام أرقني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتان صدومي سديسو كبروم سكينة أكم فكاتا أروان نبرن صفات ربي سبحانه وتعالى بكة إسين التقودمتو أدام برن صفات تشون تربان دبري وان جنة دبرسين وان ربين التين أكيكم كربين سبحانك أبو كربين ننك أباجت دبت رسولي عليه الصلاة والسلام ربي ساتف دبت إمي ربي سات أكيك سنين صفات الآن تربان دبر وان جن صفات ربي بكلمك قدمتي جنة دبرسين ثبوتية سلبية جنة أدان قوني سنين رتي دليل قرآن حديثة فيني dabarree jechuu subuutiyya salbiyya jechuu ta rabbiif sabattu rabbiif argamtu taan ammoo ta rabbiirraa na fayyaamtu ta rabbiin ofirraa na fayyahee naqsi qabdi siftituun kamaalummaa hin qabduu jechuuni rabbiin ofirraa haqe sun keessa waan jeen ta haqamtu sun akkasumatti hatte gaafansiif kamaalaa tafaalla isii ka guutamuuf keessa qabdu ta hirdhinnuuf keessa hin qabne tafaalla suni rabbiif sabachiiste rabbiif argamsiistaa jechuun misaal gubbaa kenninee dabarreedha ardhammoo wanni baran sifaati rabbi subhaana ammallee lama qoodamti yoo raga isii ilaallu ragaa isiin sabattuun ragaa isiin argamtuun ka quraana hadiisa yoo laallu gaafanallee لما قلنا جتو لما كيسا كدرا صفات خبرية صف خبرية جدا مكان سي صفة خبريات وهي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا السمع والخبر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكن لال تدرتنا صفات رب تون ون ربنا كيكمون كون مكان سي صفات خبرية جدنين سفقا فرقا ترقان سبت ترقان أرقمت تقافن قمسيقه رقا ملكران تكلين هنجر رقان ربي نر رفو سبحانه رسول الله عليه الصلاة والسلام رقان كابتمان سبتتي كأرقمتي كسرتي ragaan akkanaa argamuun malee gaafan isiin ka sabachuu hin dandeenye ka rabbiin ittiin hin akeekamne kara kanaan malee jechuudha. Tan maqaan isii sifaatuun khabariyya jedhaniin. Yoo barbaadde sifaatuun samciyyaallee jedhan yoo ammoo barbaadde sifaatuun naqliyya maqa sadii qabdii jechuudha. Sifaatuun khabariyya, sifaatuun samciyya, sifaatuun naqliyya kun cuftii maqaa isiiti. wam tokko sif gaafana raga malee rabbiif hin sabanne ka isi sabachiisuun isi argamsiisuun isi gaafan rabbiin akeekuni ragaan malee abadan dhufuun dandeenye kanan sifaatuun khabariyya jedhanii jechuudha. Fakkiin kana akka fuulaa akka harka lamaanii akka deebisii gammachuu akka mallee kofluu wanni kun gaafan sifaa khabariyyaa jedhan jechuudha. Fuulan rabbiin keen fuul qabaachuu yoo sila ragaan quraana hadiisa hin dhufin abadan sammuu keennan beekuu hin dandeenyudha. Rabbiin subhaana harki lamaan qabaachuu yoo daliilii hadiisa quraana hin dhufin sammuu keennan abadan itti gahuu hin dandeenyu. Karaan hin jirudha. Karaan itti gahaniin yoo ragaan quraana hadiisa dhufee rabbiin harki lamaan qabaachuu nuuf hin himin abadan itti gahuu hin dandeenyu. akkasuma gammachuu rabbiin subhaana hin gammada rabbiin subhaana hin koofla kun gaafan sifaa khabariyyaati beekuu hin dandeenyu sammuu keennan itti dhaqqabuu hin dandeenyu beekumsi keennan yoo gaafan ragaan qur'aana hadiisaan dhufin jechuudha kan maqaan isii sifaatuun khabariyya jedhaniin qoodii lammeessuu sifaatuun samciyyatuun عقلية صفة سمعية عقلية جدا تنم ولا مفكير سقبت قرآن رفي نوف إمي ربي سبحانه صفة كان كباجة نسبتشيس رسول عليه الصلاة والسلام حديث كيسا دبته كرا رقات كرا قرآن حديثة بيننا كرا قرآن حديثة بيكو ولين سموك إن اللي نكسم بيكو هندن دين ناجدا tuyyuu akkana walamaan beekamti tokko raga kalammeessoo sammuu kennallee nuyyuu akkanumatti hin beeknu uumaa kennayyuun rabbii waan kan qabaachuu uumummaan kennaa sammuun teenta uumatu hin beekti kanirratti ammoo quraana hadiisilleen akkasuma dhufe raggaasisee sabachiisee jechuu ka duraatiin wallabte ka duraa kara gaafan khabaraa kara daliila malee abaddan sammuu namaatiin itti gahuu hin danda'an. kalammeessoo ragaan jiraachuu waliin sammuun namaalleen hin beektii jedhan وهي الصفات التي يشترك في إثباتها الدليل السمعي النقلي والدليل العقلي أكن جدلا سفتي قافن سمعية عقليات صفة إسي كيسا قافنا والقلو كيسي كيسا والشرك دليل قرآن حديثتي amma illee daliilii sammuu namaalleen keessa wal sharrakaa keessa wal galaa jedhu waliin dhabuudha. Fakkii goona kalhayaa akka rabbiin keenya jiraachuu jireenyi rabbi quraana hadiisatu dubbate. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت ربي جرى هندون الرتر كده حي ربي جرى jireenyi rabbi gaafan daliilatu irra jira qur'aana hadiisan sammuun namaalleen hin beekti akka rabbiin keenya subhaana jiru rabbiin jira tahu sammuun namaalleen hin beekti yoo akkana gaafan ragaan qur'aana hadiisa dhufe sabachiis kan irratti ammoo sammuun namaalleen hin beekti faalla ka dura ka dura sun kara qur'aana hadiisa malee abadan sammuun nama itti gahuu hin dandeettu beekullee hin dandeettu walcilmi rabbiin beekumsi qabaachuu quraana hadiisattuu sabachiisa quraana hadiisi hin sabachiise akkasuma gaafan sammuun namaalleen hin beekte rabbiin gaafan beekumsi qabaachuu subhaana والقدرة أكدا ديتتي غافنا قرآن حديثي رب دنديتي كباتشو دبت المين مالين هم بيك رب دنديتي كباتشو كالخلق أكوما والإعطاء أكا كنو أكا روتشو كان غافن قرآن حديثة الرجرة قرآن حديثة سبتشيسي جتشو كان الرتمو sammuun namaalleen gaafana hin beekti akka rabbiin subhaana gaafan wakin rabbii wadhowwatu na'am sammuun namaalleen hin beektii jechuudha yoo akkana sifti rabbii yoo gam ragaa laallu gam daliilaa yoo laallu lama qoodamti sif khabariyyaa tagaafan daliil malee sammuun nama abadan beekuu hin dandeenye tasadeessoo lammeessoo tagaafan daliil waliin sammuun namaalleen beektu bakkitan lamaanitti qoodamtee jechu sifaati rabbi kanaafuu nuun ahlusunna waljamaa sifaat rabbi guutu sabachiisina jijjiiruun malee akkasumatti akkaataa itti godhuun malee akkasumatti ammallee fakkeessuun malee fakkiif rabbiin subhaana hayaat qaba jiruu qaba jiruu gartee isaan maltu ta jiruuwa tokkollee hin fakkaanne ربين سبحانه جرو كانت قبل علمي وقت جن ربين بكم سقبا بكم سامل بكم سكان غافن ججير بكم سا هن ججير هن دبم سيسين أكاتا تنقون هن فكيسينو ورّي غافنا صفات ربي ججير كصفات ربي دبم سيس أمة مبتدعات ورّي صفات ربي أكاتا تقول كصفات ربنا ما فكيس كل أمة مبتدعات أكاتا لتشنو جل النار أكاتا قارين إثبات بلا تمثيل تنزيه بلا تعطيل جدا إثبات بلا تمثيل قافر ربي سبتنا كمسين دفتت ربي أرقم سيسني ربي سبتشيسنا فكيس مالي قافن سين سبتشيسنا هنا أرقم سيسنا جتشون كين gaafan rabbiin siftan keessan nama fakkaataa jechuu miti naam gaafan hin sabachiisna sabachiisa isi duuba fakkeessuun hin jirru rabbiin hin qulqulleessina gaafan qulqulleessinee hin dhabamsiisinu warri sifaat rabbii gartee dhabamsiisu qulqulleessanii qulqulleessanii rabbiin qulqulleessanii keessi dabranii sifaat rabbii dhabamsiisan warri sifaat rabbii nama fakkeessu sabachiisanii sabachiisanii hag dabranii daanga dabranii sifti rabbi nama fakkaattii jedhan ahlusunna waljamaa'an maal jedhan isbaatun bilaa tamsiil tanziihun bilaa tacxiil qaa'ida jabdu qaa'idaan tun ahlusunna waljamaa biratti akkana beekamti جزاكم الله خيرا دين إسلام أرغن وانت على فضل رب العالمين
maashaa allah sheeka keenya kabajamaaf jaalatamaa ustaas huseen sooraa booranaa rabbiin isinirraa jaalatuuf beekumsa irraan beekumsa isinii dabalu sagantaa teenya kan guyyaa har'aa gama xumuraatti dhihaannee jirra qophiin dhuma irratti nuuf dhihaattu qophii hayaatu salaaf tan sheek muhammad waadootiin nuuf dhihaattudha jidduu irratti nashiidaa gabaabdu tana dhageeffannee gama hayaatu salaaf tarkaanfanna يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا رحيم ارحمنا عليك توكلنا مظلومين فانصرنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا رحيم ارحمنا عليك توكلنا مظلومين فانصرنا بسم الله ماك ربيتني موتي موت ما انسى دنيا ديني يا رحيم ارحمنا لا شريك لك كندي وهي يا ربي عدوي نراده الحمد لله سفارسنا فاروكيت الروح في مركانسنا يا رحيم ارحمنا سفارسنا لا شك زيادا يا ربنا نوف لفس عبادا الصلاة والسلام على النبي سيد العجام والعرب يا رحيم ارحمنا عدد ما كان وما يكون وعدد الحركات والسكون يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا رحيم ارحمنا
السلف حياة السلف karaa warra milkiidhaa karaa jannatul firdoosiin ittiin barbaadan seenaa salafootaa qophiin tun sheeka keenya jaalatamaa sheek mohammad waaduutiin guyyaa kudha shan keessatti yeroo tokko isiniif dhihaatti hayaatu salaatu salaatu salaf
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أقفتوتا راديو نور الهدى إن شاء الله سقنتا حياة السلف قبلني وليف ليانة تجرى الفرج بعد الشدة سقنتا كجرى يا دربه إيقا تنقاتي دوام العسر محال تنقين ترون waan hin malle tokko jedhan cufti rakkoo dhufteetu ni deemti akka tokkotti wanni taa'uu hin jiru kana haa beeynu dalagaa rabbii haa itti amannu kanaaf rabbii subhaana watacaalaa walaa yay'asu min rawxillaah kanaaf jedha ka garaa muratu waa hin jiru raxmata rabbiitirraa ummata kaafirtootaa malee walaa yaqnatu min raxmati rabbihi illa addaalluun rahmata rabbiirraa nama jallate malee wanni garaa muratu hin jiru jedhe hayatu salaf waa'ee kana keessatti jiruu ummatoota ambiyoota ka dabran san ambiyoota durii san irraa haasofnu فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا لن يغلب عسر يسرين تنكين تكو قول افته بل أهد تروفها rakkinni tokko yoo sitti bu'e rakkina san boodaan bal'oo hedduutu dhufa kasii qabate rakkoo tokko ka dhufu ammoo achi boodaan furmaata isaa ban qabne jechuudha na'am lan yagliba cusrun yusrayn wabacda shiddati alfaraj eega rakkooti ammoo bal'inni nima dhufaa yaati mee haa yaadannu rabbitu nuuf jira ka du'aa'i awwaatu yaquulu tabaaraka watacaala أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ما أنيما تركتا لا أواتا يرو ركتان إسيامة أنيو كتنك الرافون نجرى الله مالي نجر ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون الله بروت تجرى الله ولنجر أبدا جي yaadadhaa rabbitu si waliin jira kadhadhaa rabbii rakkataa furutu jira jechaa yaadadhaa idaa waqaca bika yoomun guyyaan tokko yoo sitti argame isa keessatti balaan ka argamtu ka lubbuun kee dhiphattu fatadakkar annaka lasta awwala man caanaa mislah dura nama balaan itti bu'etti uf ilaalin faqad ibtuliya qablaka aqwaamun fazaalat ilbalaa'u minhum halqii isaa ban qabne siin duratti rakkate siin duratti nammeeqa cinqame cinqiin sun isaan irraa deemte وهذا يوسف عليه السلام من أبي يوسف هلال ما الجري دوبا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وكذلك مكنا ليوسف nabi yuusufiif ni mijjeessine dachii tana keessatti bikka fedhe lafa tanarraa qophata rahmata keenyarraa rahmata keenyaan abbaa feenee tuyna abbaa feenee kennina galataa warra toltuu dalagee waa lafan balleessu ni jira rabbi subhaanahu ta'ala nabi yuusuf amata torba hidhame lillaahi cazza wajalla rabbiif jecha hidhame beeke macasiyaa zinaadhaa dalaguu didee hidhame booda rabbiin dura taa'a biyyaa hoogganaa bulchaa rabbi isa godhe subhaana wataaalaa nabi isa godhe duuba ammas abbaan isaa yaaddawe wabiyaddat caynaahu min alxuzni fahuwa kadhiim ijji isaa hundi gara galte yaadarra yaada guutamee ka cinqame eega amatoolee hedduuti rabbiin abbaa isaa sanillee gammachiise jechuudha duuba yacquub فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا الله أكبر وقم قمتشيسا اتدفع وجو يسافو ده إجا سر الدرب جتشو نبي يوسف توجو تنفودا أباك يتي ناقا إساجي قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون أندرو مانو سنتي ميمتي جين وأنا سنين بين بيكا درو غرتي ربي سجمة تشيسي المون كيسي أرقمي لانجتشو
وهذا يونس عليه السلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دكنا غرا قرطمي دكنا غرتي بشام بهرا دكنا ميك خيستي قرطمين سلك امسيتي بشام بهرا خيستي ججو نعم نبي يونس غرا قرطمي دا خيسا للبي مال ججو دان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين haqaan gabbarmaansi malee hin jiru sin qulqulleeysa si qulqulleeysu warra zaalimaatirraa ta'ee jira anumatu bade anuma uf miidha jee bara rabbiin dhageenyee fire فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين isaaf awwaanne yaada guddaa sanirraa nagaan isa baasne mu'mina hunda akkasuma nagaan baasna jee rabbii subhaanahu wa ta'ala oo isa qofatti gabaabse dubbii tana yoo iyyatte yaa abdallah eeysattuu rabbiin rakkoorraa si baasa laale وهذا أيوب عليه السلام nabi ayyuub illee halaallu
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين mi ayyuubii kanas yaadadha rabbitti lallabatee bar yaa rabbi rakkoon na tuqee jira qaamni na ciccite dhumadhe qaamni kiyya tortore akkamin ta'a jee ati gartee irra rahmata godhaa warra rahmata namaa godhuuti maal jeen duba rabbiin keenya فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين يا أوان نف ركو تجرت الرافون الراسين دكا دكا قونا إلمان إسات اللي كننف حاجة دوران ومسن دكا حاجة جلال أمتي قوني rabbiin subhaanahu ta'aalaa isa rakkata akkanatti furaadhaa ture
mee yaadadha zakariyaa
قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء
الله أكبر سميع الدعاء يا ربي ما المناكن المغاري إلمان كبو كباك ينجر يا ربي كبانا قد انجبر
maal jee rabbiin duuba maalitti erge malii godhatti erge فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب
درو ملائكان تللبت إسا محراب كيس دابتي صلاة مال جتين أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيداً وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ربي سيغم تشيسا يحيى دان الله أكبر دروغنو إلمو يحيى جرم سيغم تشيسا جين إلمو يحيى جرم مقال ربي تباسيجو كاكنا سيكن نفتين يا نما قدامج سان إسا غوغوك يا نما خدويد دويد إسا غوغوك كإلمو دبدي خرا دخنو ربي سيكن نبي كينيا عليه الصلاة والسلام غرغدان قريشي isaa salaatu dildhuu gaalaa hunda duyda isaati irratti guuranii ilkaan isaa cabsanii mataa isaa fottoysanii rakkoo tana hunda biyya gartee isaata itti dhalaterraa biyya hundee isaatirraa isa ari'anii makkarraa amata saddeet booda deebi'ee ka biyya san qabatu ta'e allahu akbar kanaafuu isbir tanal akkana jedhan ummani arabaa obsii ittuma geessaa كل هم إلى فرج شفت يا داتو قافة تكو yaanni sun deeme bal'inni ni dhufa dawaamul haali min almahaal jedhan haalli tokko akka turu akka tokkotti turuun waan hin danda'amne tokko kanaafuu ibaadaa teessan irratti obsaa zamana keessa jirtan irratti irratti ciniinnadhaadha ibaadaa teessan gammachuun irraa isin hin fuudhin rifaatuillee irraa isin hin fuudhin sagantaa keenya karra asumatti dhaabna rabbii waan barane nu afaamsiisu tun adalaysiisu jazaakumullahu khayran wa ahsana ilaykum wa jacala aljannata alfirdoosa ma'waakum assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh maca assalaam ila alliqaa حياة السلف السلف السلف
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaallatamaa sheek muhammad waadoo rabbiin isinirraa haa jaallatu beekumsa irraan beekumsa isinii haa dabaluu isiniin jenna fedhii rabbiitiin sagantaa teenya tanaadhaa asuma irratti goolabna hanga sagantaa fataawaa guyyaa borootii walitti deebinutti nagaya rabbi keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akhiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu
نور الهدى صور قلبي مسلمة صور قلبي مسلمة